radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shoti weve kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu burundi naho mu rwanda turi no kuri fm ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu ku mbuga za facebook youtube x na instagram twitwa voa radiyo yacu naho wayeshatu radiyo yacu voa akadomo komu ni urubuga musangaho ibiganiro byacu byose muri studio z'ijwi ry'amerika turi muri nimero ya karindwi kuri mikoro muri kumwe na jeffrey mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
buri munsi saa kumi ni ikiganiro muri isanga hano ku ijwi ry'amerika nk'uko rero twabibasezeranyije ku rubuga rwacu rwa facebook twabasezeranyije ko tuvuga ku byerekeye umuryango w'ibihugu bitagira aho bibogamiye mu rwunge rw'ibiganiro tubategurira kuri uyu muryango ku nsanganyamatsiko zitandukanye uyu munsi turareba ku buryo uburyo wavutse icyo wari ugamije n'uko wagiye waguka twabatumiriye impuguke mu byerekeye umutekano na politiki mpuzamahanga turi kumwe ku murongo wa telefone na porofeseri paul kananura ikaze nanone mu kiganiro muri sanga
murakoze mutagomwa ni byiza kuba turi kumwe mu kiganiro muri isanga tuze gusangana twese turi kumwe n'abatumirwa banyu twizere ko tugira ikiganiro cyiza yego rwose natwe turabyizeye twizere ko mukomeye aho ngaho mu bufaransa hongera ngo nimwiriwe ahangaha turacyari mu gitondo ariko turi kumwe mu kiganiro ngira ngo mumeze neza murashikamye
tumeze neza kandi byose byifashe neza nubwo hari ubukonje ariko ni ubusanzwe turabumenyereye bukonje buri hose natwe turabufite reka rero twinjire mu kiganiro dusa nk'abaherimuzi ubundi umuryango w'ibihugu bitagira aho bibogamiye ibihugu bitagira aho bibogamiye ni ibihugu nyabaki
ni ibihugu byari mu nzira y'amajyambere cyane cyane byari bivuye mu bukoroni byishyize hamwe bifite intego yo kugira ngo bikure ibindi bihugu n'abandi baturage bari bakiri mu by'ubukoroni ibyo bihugu akenshi hari abayobozi batatu babigizemo uruhare rukomeye cyane ni perezida na seri wa ejibute minisitiri w'intebe w'ubuhindi neru na na perezida wa yugosiraviya marishari tito abo batatu nibo bagize uruhare rukomeye mu gushinga uwo muryango w'ibihugu bitagira aho bibogamiye bagira n'uruhare rwo kuwuha umurongo n'ubwo umurongo wa mbere wari uhari icyo gihe wari uwo kugira ngo abantu bose bigenge bave mu bukoroni nyuma ukaza kuba umurongo w'ingengabitekerezo zitagira aho zibogamiye ubu ngubu ukaba ugeze mu rwego rw'ubukungu ariko bishingiye aho hantu kuri iryo pfundo ryo kutagira aho babogamiye
wenda aho bigeze tuzahareba mu minsi iri imbere ariko tugaruke nanone kuri iryo zina ubwaryo nyirizina iyo bavuga kutagira aho babogamiye ubundi aha- ahagomba kubogamirwa ni hehe ni uku- ni ugushaka kuvuga ko utabogamiye aha abogamira aha bi- bi- bishaka kuvuga iki
nyuma y'intambara ya kabiri habaye intambara y'ubutita eh, ituma haba ibice bibiri ku isi biyobora isi igice cy'iburengerazuba kiyobowe na amerika na leta zunze ubumwe za amerika n'igice cy'iburasirazuba kiyobowe na leta zunze ubumwe z'abasoviyete aribyo byabaye uburusiya uyu munsi ibyo bice rero byarahanganye muri iyo ntambara y'ubutita bigashaka kwigarurira ibindi bihugu kugira ngo buri wese agire ingufu nibwo rero abo bayobozi barebaga kure bavuga bati aho kugira ngo tujye hamwe cyangwa tujye ahandi reka natwe dukore umuryango wacu w'abadafite aho babogamiye kugira ngo tuzagire ijambo ku isi ariko tudashingiye kuri bamwe cyangwa ku bandi ni ukuvuga icyo gihe bo barigengaga bashyiraho uwo muryango
oya ibihugu byinshi byari bikiri kuko inama ya mbere turiyenda turi buze kubigarukaho sinzi niba twabivuga aka kanya Mm.
yabaye mu igihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatanu i- i bandunde muri indoneziya ari naho bakoze iyo nama ya mbere muri iyo nama ya mbere rero ibihugu byinshi nako ibihugu byose bya afurika byo byari bikiri mu bukoroni icyo gihe Mm.
Eh, ibihugu bindi bya aziya byari bikiri mu bukoroni ibihugu bya amerika y'amajyepfo byari bikiri mu bukoroni ni ukuvuga ko ahubwo i- i- i- i- ibyo bihugu bike byari bitangiye kwigenga nk'ubuhindi nka za afuganisitani eh, n'ibyo bya eh, bya afuganisitani n'i- n'ibindi byo muri aziya nka za iran na irake eh, byatangiye nabyo kwibaza uburyo eh, bati ko tuvuye mu bukoroni eh, eh, eh, du- dusubire mu bundi Mm.
reka ahubwo natwe duse n'abakora umuryango udafite aho ubogamiye umuryango wigenga kugira ngo ibyo bihugu byari byaratugize ingaruzwamuheto eh, bitongera kugenda bidusunikira eh, mu buhangane bushya birimo noneho ubwo nibwo bi- bavuze bati twebwe ntaho tubogamiye
Mm.
tuzajya tuvugana na buri wese mu nyungu zacu bwite
Mm. Tu- eh, d- dusa n'abagaruka kuri iyo nama ye- y'ibandungu muri indoneziya yo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatanu ubundi i- kugira ngo igihugu cyemerwe muri uyu muryango byasabaga iki
Eh, icyo gihe uwo muryango wari utarabaho iyo nama niyo yatumye haza kubaho umuryango kuko bahuye guhera ku itariki ya cumi n'umunani kugera ku ya makumyabiri na kane mata mu igihumbi magana cyenda mirongo itanu na gatanu Mm.
kugira ngo bahuze ibitekerezo byari bishingiye ku ngingo eshatu Mm.
icya mbere ni ukwanga ubukoroni icya kabiri ni ugushishikariza abaturage n'ibihugu bindi kwigenga icya gatatu ni ukubana neza mu mahoro muri rusange icyo gihe no guharanira amajyambere ibyo bintu nibyo byari bibashishikaje Eh, byahuje rero ibihugu mirongo itanu n'icyenda bya afurika n'ibya aziya
Mm.
Eh, nibwo ibyo bihugu eh, uko bihuye harimo ibice bitatu hari igice cyashaka kugenda no kuba inshuti n'abanyamerika cyarimo za afuganisitani na turikiya n'ibindi hakabamo igice cyashakaga ku- kujyana n'abasoviyete kirimo ubushinwa n'ibindi bihugu bari bari kumwe noneho hakaza ni- n'ibyo bihugu bindi bidashaka kugira aho bib- biba birimo ibyo bya ejibute mm, n'ibyo bya yugosilavi eh, ndetse ndakeka na eh, na yugosilavi Eh, havamo ibyo bice bitatu none ariko bakomeza gukora ku buryo inama ya mbere yabereye muri yugosilavi belgrade mu mu igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na rimwe ariyo yashinze uwo muryango w'ibihugu bitagira aho bibogamiye ni ukuvuga kandi noneho bakabiha iryo zina
ni ukuvuga niba mbyumva neza iriya y'ibandung yo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatanu yari ibitekerezo abantu bashyira hamwe ariko noneho iyo yo muri mirongo itandatu na rimwe niyo yashyizeho umuryango w'ibihugu bitagira aho bibogamiye
Eh, cyane iyo mirongo itandatu na rimwe niyo yashyizeho uwo muryango n'izina rigahama ririho kuva icyo gihe kugera uyu munsi n'ubwo ibihugu byakomeje kuba byinshi barageraho bakabyita eh, i- i- gurupe ya mirongo irindwi na karindwi uretse ko ubu bwongeraho kubera ko ubushinwa icyo gihe bwari bukennye buyirimo ubu bwarakize bugeze ku mwanya wa kabiri bizagera wenda bibe n'umwanya wa mbere ubu ngubu eh, bavuga ngo ibihugu mirongo eh, gurupe ya mirongo irindwi na karindwi guteranyaho ubushinwa
ubwo ariko ubu bikaba bimaze kuba ibihugu ijana na mirongo itatu na bine bigize uwo muryango urumva rero ibyatangiye inama byari mirongo itanu n'icyenda iyo nama yo muri mirongo itanu na gatanu Eh, inama yaje- yaje kubihuza nko muri mirongo irindwi rusaka byari ibihugu mirongo itanu na bine iyo muri arigeri muri mirongo irindwi na gatatu byari mirongo irindwi na bitanu kugera ubwo byagiye byiyongera ku buryo byageze mu mu- mu bihumbi ijana na makumyabiri igihe bateraniraga eh, muri irani eh, umwaka yenda umuntu ari buze kwibuka neza eh, ni- ni- ni mu bihumbi bibiri na cumi na na kane oya, ibihumbi bibiri na cumi na na kabiri bari ibihumbi ijana na makumyabiri bateraniye itera muri irani Mm, ari bo bigaga ni ku- no ku kibazo kiriho uyu munsi cyane cyane bigaga ku bibazo by'ibihano byafatiwe irani n'intambara ya palestine na israheli urabona ko ibyo bibazo bikiriho uyu munsi bize eh? mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri urabona ko ibyo bibazo bi- bikiriho ariko ubu ngubu bakaba baragiye ahandi kuko tuzabigarukaho ubutaha ubwo umuntu yabagarukiye aho Mm, tu- tuzabigarukaho turebe na- n'imyitwarire y'ibi bihugu mu bibazo bikomeye bireba isi muri iki gihe harimo intambara eh, tuvuge ya- y'uburusiya na na ukraine cyangwa se irimo kubera muri eh, mu karere ka gaza eh, ya ihu- i- irwanywa na na israel n'umutwe wa hamasi ariko eh, nagira ngo du- duse n'abasubira mu mu buryo rwose uyu muryango watangiye hari aho uvuze uti watangiye ari mirongo ibihugu mirongo itanu n'icyenda muri mirongo itanu na gatanu hanyuma uza mu nama yakurikiyeho biza kuba mirongo itanu na bine ni ukuvuga ko bitanu byari byavuyemo
Oya, eh, muri mirongo itanu na gatanu na- byari ibihugu makumyabiri n'icyenda Mm.
Mm, nibyo byagiye muri iyo nama uretse ko icyo gihe batumiraga eh, n'amashyaka n'imiryango n'abantu bashaka kubohoza ibihugu byabo ariko ibihugu byari bihari byari makumyabiri n'icyenda Bi- bivuga ngo mu by'ukuri kuva umuryango watangira ibihugu bigenda byiyongera ariko nta Byiyongera.
nta bivamo ngo bivuge ngo birahindutse turashaka kwigira ku buhake bwa kanaka oya n'ibivamo uh, kuko nko muri iyo nama n- nk'ubuyapani bwari burimo ntabwo bukirimo Mm?
Mm.
Ni- ni- n'iyo byavamo ibi- ibizinjiramo byabaye byinshi guhera muri mirongo itandatu ibihugu byose biri kugenda byigenga nk'icyo gihe nubwo hari ibihugu mirongo itanu n'icyenda Mm.
ibihugu bya afurika nk'icyari gihari nk'igihugu icyo gihe byari etiyopiya na na liberiya kuko nibyo bihugu bitari byarakoronijwe
Mm.
byari bihari icyo gihe ariko harimo n'ibindi bihugu bya afurika byagiyemo nka ejibute nka gana nka libiya sudani somaliya tunisiya arijeri gine mari na maroke byari biri muri iyo nama kuko byari bigeze ahantu bitakiri nko mu bukoroni ariko bitaranigenga bimwe na bimwe
Mm.
noneho bakemera ko abantu babihagarariye bahagarariye nk'igihugu ubwo icyo gihe ni nk'uko baba bamwe barwaniraga ubwigenge abandi bamaze kubona ubwigenge bucagase Mm.
ariko bakiri mu bukoroni
icyo gihe hari ingingo zagenderwagaho kugira ngo ibihugu nk'ibyo byemererwe kwinjira muri uwo muryango cyangwa kwitabira inama zawo
U- ubwa mbere ngira ngo muri iyo nama ni abantu icya mbere cyo ni uko byari ibihugu biri mu nzira y'amajyambere Mm.
icya kabiri ni uko ari ibihugu byari bimaze kubona kwipakurura bampatse ibihugu bimaze kubona ubwigenge icya gatatu eh, ni uko bose barwanyaga politiki y'agashakabuhake ni nayo mpamvu batumiraga icyo gihe ibihugu n'abahagarariye cyangwa bashaka kwi- kuzahagararira ibihugu eh, bari muri uwo murongo
Mm. radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi noneho reka tujye ku mirongo ya telefoni dutangire twakire ah, abanywanyi b'ijwi ry'amerika bashaka kubaza kuri iyi nsanganyamatsiko duhere kuri jean claude bizimungu siriya mungu ikaze mu kiganiro muri isanga jean claude uratwumva jean claude Ah, ndumva tutamwumva ku murongo wa telefone reka ah, dus- dusubire kwa profeseri kananura nuko rero ibi bihugu by'ibihangange byo tuvuge ah, uburusiya cyangwa se amerika n'uburayi ku rundi ruhande babonye iyo miryango ivutse icyo kibazo bacyitwayemo bate babyakiriye bate
urumva buri wese yashakaga kugira ingufu no gukwega yishyira niyo mpamvu wabonaga eh, cyari kibahangayikishije si uwo muryango gusa ahubwo eh, ari amerika yashakaga ko ibihugu byigenga ariko yashaka ko byigenga kugira ngo bive ku bufaransa n'ubwongereza noneho yo ibizane muri gahunda yayo yo kuyobora isi abarusiya nabo nta gihugu bari barakoronije bajyaga ibyo bihugu byigenge nayo ibizane mu ngengabitekerezo yabo y'abakomunisiti icyo gihe niko bayita
Mm.
doko y'ibitekerezo eh, byerekeye imibereho myiza y'abaturage urumva buri wese yari afite eh, eh, inyungu zo kutarwanya uwo muryango ariko no kutare kubaho kuko uwo muryango mu byo waharaniraga eh, birimo kurwanya ubukoroni nabo eh, bari babishyigikiye ariko bo babishyigikiye kugira ngo abantu bave mu bukoroni bigenge atari ukuba ibyigenge ahubwo bigenge bafatanya nabo Mm.
Eh, muri uko gufatanya nabo nibwo wabonaga ibihugu bimwe bi- bifite ingengabitekerezo nyine y'abasoviyete ibindi bifite ingengabitekerezo ya- y'abanyaburayi n'abanyamerika ubwo rero twita ya kapitalisite mu gifaransa abandi ya komunisite ibyo ahubwo byaje gutera akajagari n'intambara nko ku mugabane wa afurika ngira ngo aho mubirebera neza ni hariya muri angora Mm.
angora kuko yari ishyigikiwe n'uburusiya kugira ngo yigenge ive kuri porutugali eh, ikagira ni- niyo ngengabitekerezo y'abakomunisite abanyamerika bakoze ku buryo igihugu cyari kimaze kwigenga nka kongo kitayoborwa na rumumba wari ufite iyo ngengabitekerezo ahubwo y'abakomunisite bamusimbuza mobutu wari mu nzira yabo noneho ku buryo bubiri kugira ngo akure iyo ngengabitekerezo y'abakomunisite mu gihugu gifite amabuye y'agaciro yongere anarwanye niko kazi bari baramuhaye hariya niyo mpamvu yari igihangange yongera anarwanye eh, ingengabitekerezo ya komunizme muri kariya karere ari nayo mpamvu intambara ya ngora ari we wasaga n'uko eh, ari we uyishinzwe uko ikorwa uko ibihugu biriho n'ibiki byose wasangaga ari we ushinzwe i- i- ibyo bibazo hariya mu karere n'ibyo byari byaramugize n'igihangange kugeza ngira ngo icyo bamubwiye ko akazi ke karangiye urukuta rwa rwa berire rusenyutse noneho ibyo bya ibyo by'ingengabitekerezo y'abakomunisite n'abakapitalite bari bahanganye n'intambara y'ubutita bitagifite agaciro ubwo nawe yatanye agaciro nabyo ntiyamenya ko ibintu byahindutse kugira ngo ahindure hakiri kare biramuhitana nyine Mm. ku murongo wa telefone bambwiye ko bizimungu siriyamungu jean claude agarutse ikaze mu kiganiro muri sanga
yego yego e, muherereye hehe jean claude
duherereye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu karere ka masi
e, igitekerezo cyangwa ikibazo wari ufite
ikibazo nashakaga kubaza Mm. ntabwo umurongo wa jean claude umeze neza reka twakire valente minani
mwiriwe mwiriwe mwiriwe minani uherereye he
none mu burundi mu ntara ya kindo muri komini muheza
Ye, igitekerezo cyangwa ikibazo
no igihe igitekerezo nanini nagize kuri iyo nsanganyamatsiko mwashyize kuri uyu munsi ibi byo kuvuga ngo ibihugu birigenga jewe ngo ntumengo aba- ni kuko ni kuko ari migusa kubera kuri kurarara kuri tere usanga atari byo bihera mu magambo gusa
U- u- urabishingira ku ki hama no nk'aka icyenda bishingirako Mm.
ujya usanga nk'ubu nk'ibiri kubera ngaha ngaho mu burengero bw'isi urabona ko igihugu ubwabyo biracurikana kandi byitwa ngo birigenga urumva ko nta bwiringe biba bifite ngaha
Mm. E, hanyuma ko- komeza igitekerezo cyawe
Eh, urumva rero yaba ibintu byavugwa byaza mu majyambere bigasa bijya no mu bikorwa wosanga isi itekanye ariko kubera ko bera mu majyambere gusa nicyo gituma isi idatekana ubu ujya wumva hariya ngo haditsira niba hariya haditsira n'ibi ugaca usanga eh, umutekano ku isi ntawo ntukwigana kuyijyana urumva ko icyo ni ikibazo gihanze isi muri rusange kandi biboneka ko eh, kizomara imyaka itari mike kubera ko n'ubundi bimaze imyaka itari mike ibyitwa ngo birigenga ariko ugasanga si ibyo ni ku magambo gusa niho cyiyumviro nari mfise nta kibazo mfise ubundi ndimo ndakurikirana n'ibyo umutumira ariko aradushikiriza numva ari ibyo n'ibyo kabisa yavuga n'ibyo murakoze cyane valente minani mu burundi urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo uhaye ijwi ry'amerika
yego namwe murakoze kugishyirako Eh, umunsi mwiza profeseri kananura eh, valente ati eh, biri, biri mu magambo gusa kuba bidafite aho bibogamiye ubundi ngira ngo ni, ni ibintu twakagombye kugarukaho mu kiganiro cyacu ki- kiza ariko ah, ubwo abivuze ngira ngo twa- wa- mwagira icyo mubivugaho kuba ibihugu bi- bif- bidafite aho bibogamiye cyangwa se bihafite u- ukuri kwabyo mu- mu- muri iri bihe turimo ni ukuhe
ngira ngo nk'uko valente minani abivuze n'ibiyo igihugu kugira ngo cyigenge kigomba kuba cyigenga muri politike mu bukungu n'igisirikare iyo rero tubona nk'ibihugu bya afurika tudafasha ibindi eh, tukabona ko bigikeneye imfashanyo z'amahanga mu bukungu bikaba bigikeneye imfashanyo z'amahanga iyo bigize ikibazo cy'umutekano mu bya gisirikare n'ibindi atari ubufatanye ndavuga imfashanyo ubwo urumva ko uba utarigenga kuko bavuga ngo ukuboko gutanga kuba kuri hejuru y'uguhabwa ubwo nyine ngira ngo ni ibyo minani yavuze kandi niko tubibona Eh, niyo mpamvu n'aba tuvuga ko bari mu mi- mu- mu bihugu bitagira mu muryango w'ibihugu bitagira aho bibogamiye bagera aho bagahengamira hubahatse Mhm.
mu bundi buryo
naho dusubiye kuri biriya by'ibitekerezo ugeze kuvuga ibitekerezo bya gikomunisite ubwo hari n'ibya gikapitalisite ubu ngubu ibyo bitekerezo cyangwa se iyo migenzereze ifite izihe mbaraga muri politiki y'iki gihe ugereranije n'ibyo bihugu turimo tuvugaho
icyo gihe zari ingengabitekerezo zishingiye nyine ku bihugu bibiri igihugu cya amerika cya leta zunze ubumwe za amerika n'igihugu cya leta zunze ubumwe z'abasoviyete icyo gihe rero yari ingengabitekerezo ya politiki irebana n'ibibazo bya politiki nyuma urukuta ariko ikaba yari ishingiye ku ntambara y'ubutita mu gifaransa bita geri furuwade ni ukuvuga ko urukuta muri mirongo cyenda urukuta rwa berire rusenyutse iyo ngengabitekerezo ya politiki yahise nayo isenyuka uburusiya muzi ko bwahise nako leta zunze ubumwe z'abasoviyete zari zigizwe n'ibihugu cumi na bine byahise bisenyuka buri gihugu kigira ubwigenge bwacyo noneho icyari kibigize ariho bishingiye kiba igihugu cy'uburusiya gikomeza guhangana na amerika ariko bose bajya mu ngengabitekerezo y'ubukungu ari byo byaje kuvuga ngo isi yabaye nk'umudugudu abantu bose barahahirana abantu bigira mu bukungu yewe na politiki barayibagirwa noneho abayobozi bayoboraga ibihugu basigara bayoborwa n'abacuruzi n'amasosiyete y'ubucuruzi kuba amasosiyete y'ubucuruzi niyo ayobora ibindi turimo turabona hari ibigaruka ariko ntabwo birashimangirwa neza kuko kuva icyo gihe abantu bagiye muri biriya byo bita mondiyarizasiyo ubucuruzi butagira umupaka noneho amasosiyeti akomeye y'ubucuruzi aba ariyo ayobora isi ubu ni nayo ashyiraho abayobozi benshi ku isi
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc reka twakire wilson snook ikaza mu kiganiro muri sanga wilson nawe turamubuze abatumirwa banywanyi b'ijwi ry'amerika uyu munsi telefoni zabo ntabwo zirimo zitubanira reka dukomeze kuri iyi nsanganyamatsiko wari uvuze uti muri iki gihe ubucuruzi nibwo buyobora isi ingengabitekerezo y'ibumoso n'iburyo yagiye igabanuka ibi bihugu turimo tuvuga bidafite aho bibogamiye bifite umwanya ki muri iyi ntumbero nshyashya muri iki cyerekezo gishyashya kirebana n'ubucuruzi
nabyo birashaka kujya mu nzira y'amajyambere niyo mbere baharanira kuko bavuga ko ari ibihugu biri mu nzira y'amajyambere ikibazo ni uko bamwe bihuse mu majyambere bakaba batakiri muri iyo nzira ahubwo barageze mu majyambere kuko ubushinwa icyo gihe bwari mu nzira y'amajyambere bukennye ubu bwarakize ku buryo buri ku mwanya wa kabiri mu rwego rw'ubukungu mu rwego rwa gisirikari n'urwo kohereza ibigendajuru mu kirere rukaba rugeze kure ni nayo mpamvu basigaye babyita kuko ubushinwa bukomeye kuri uyu muryango cyane basigaye bavuga ngo ngo ni itsinda ry'ibihugu itsinda mirongo irindwi na karindwi ubwo ibihugu ari byinshi itsinda mirongo irindwi na karindwi guteranyaho ubushinwa kugira ngo ubutaha bazongera bateranyeho n'ubuhindi bateranyeho n'ibindi bihugu kuko bizaba n'ubuhindi ukurikije ubu bugeze ku mwanya ngira ngo wa gatanu wa kane mu by'ubukungu bugeze ku mwanya wa kane uyu mwaka urarangira ubuhindi bugeze ku mwanya wa kane rero ni ukuvuga ko uzaba hazaba hari amerika hakaza ubushinwa hakaza ubuyapani hakaza ubuhindi ntabwo rero abantu bazongera kububarira mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere ahubwo icyo abayobozi b'ibi bihugu nabo barimo baraharanira kugenda bagera kure mu by'ubukungu ariko bitwaje ubwo bucuruzi butagira umupaka ikibazo gusa ubu gihari ubwo ni uko tuzakigarukaho gutaha ni uko iriya ntambara yo yo muri kirene yagaruye indi ntambara y'ubutita noneho bushyushye butagikonje cyane muri iyo ntambara y'ubutita butagikonje cyane ibihugu bigohorwamo nibwo bitangiye kwibaza ibi ngibi bitari bifite aho bibogamiye nk'uko valante minani yabivuze ko yabonaga ko bitigenga neza niho biri gushaka kwipakurura noneho bya bindi byari byashatse kubafata mu kwaha kwabyo kugira ngo bavuge bati kare kare natwe ubu ngubu dushaka kugira ijambo ku isi ibyo ngira ngo tuzabigarukaho gutaha ntabwo twabivuga uyu munsi nkurikije uko mwansabye ko tuganira kuri iyi ngingo yego reka tuzabigarukeho ubutaha tuvuye no kuri ariya matora y'umuryango w'abibumbye yabaye n'ibyo afurika y'epfo yaje gusaba ko habaho andi matora n'uko byagenze n'icyo bivuze kuri uyu muryango twakire niyitanga simon ikaze mu kiganiro murisanga simon uratwumva niyitanga simon ntabwo turimo tukumva reka dukomezanye na porofeseri kananura mwarimu uvuze rero kuri icyo kintu cyo kuba igihugu kigiye mu nzira kivuye mu nzira y'amajyambere kikihaza habaho guteranyaho runaka tuvuga ku bushinwa ko ari mirongo irindwi na birindwi guteranyaho ubushinwa ejo bundi hashobora kubaho guteranyaho ubuhinde n'ibindi mutekereza ko uko buri gihugu niba buri gihugu giteye imbere kigenda kiba guteranyaho mutekereza ko hashobora kuzabaho irindi vugurura muri uyu muryango cyangwa se mu bihugu bigize uyu muryango kugira ngo ushobore kwisanga ijambo guteranya rivuyeho cyangwa uko igihugu kizajya kigenda gitera imbere kizajya gihita gifatwa nk'aho kitakiri icy'ibanze muri uyu muryango ahazaza habyo muhabona gute
ariko ibi byo bavuga guteranya ntibivuga ko igihugu kitari icy'ibanze muri uyu muryango cyane cyane ko ubushinwa buri mu bashinze uyu muryango kandi bakaba badashaka kuwuvamo kuko bafitemo inyungu kuko uyu muryango ushinzwe gukora ubuvugizi bwa politike kugira ngo buhindure politiki y'isi none ako kantu ko guteranya kaza kubera iki kuki batarekeraho ngira ngo banza ari abandi bagashyiraho sinzi ko ari ubushinwa cyangwa se abari muri ibyo bihugu babishyiraho ngira ngo ubu ni ababivuga n'ababyandika kandi ababyandika n'ababivuga ni ababirwanyaga n'ubundi b'abanyaburayi
bivuga yuko bo uko babibona bivuga yuko yewe kuri yewe ubushinwa burimo kuko ubushinwa buri mu bashinze uyu muryango nubwo bwagiye bukiriramo ariko kubera ko uwo muryango wavuye mu kwiga ibibazo bya politiki n'ingengabitekerezo yagengaga isi ubu bukaba buri mu kugira ngo bibe itsinda rikomeye rifite ubuvugizi bwa politiki y'isi ubushinwa bukeneye ibi bihugu kugira ngo buyitere inkunga mu rwego rwa mu rwego rwo guhangana na amerika yayoboraga isi ni nayo mpamvu kugira ngo perezida biden ejo bundi yavuze ko mu myaka ibiri iyi myaka ibiri iri imbere iri rurangiza mu kugira ngo dukomeze uko isi iyoborwa uyu munsi cyangwa hahinduke imiterere n'imikorere yo kuyobora isi izamara imyaka mirongo itandatu iri imbere ni ukuvuga ko uyu mwaka wa makumyabiri na kane ni umwaka wa makumyabiri na gatanu impinduka zizawubamo zibaye nziza kuri amerika n'abanyaburayi bazakomeza uko bimeze ubu zibaye mbi kubera izi ntambara ziri hirya ubwo tuzabigarukaho nyuma icyo ashaka kuvuga ni uko bizahindura imibonere imitegekere n'imikorere y'isi mu myaka mirongo itandatu iri imbere iyo abivuga ni uko aba afite ibyigwa byatanzwe n'inzego z'ubutasi yewe n'inzobere haba mu bya politike y'ibihugu n'ibya politike mpuzamahanga ibyo avuga abifitiye abifitiye ingero abifitiye n'ibyigwa wa mugani w'abarundi twe tutazi cyangwa se tuzi ariko tudashaka kuvugira hano
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ku murongo wa telefone dufite abantu babiri reka dusabe reveriye karasira yihangane tubanze twakire jimmy nta mugabo umwe ikaze mu kiganiro muri sanga jimmy uratwumva jimmy ntabwo turimo kumwumva sinzi ikibazo cyabaye ku mirongo ya telefoni noneho reka twakire reveriye karasira ikaze mu kiganiro murisanga
murakoze murakoze cyane uherereye he reveriye
ndi kigali mu rwanda
ye ni igitekerezo ni ikibazo
yewe ni ikibazo yego komeza ibihugu ibihugu bidafite aho bibogamiye babipimaga bahereye ku kihe kigihe kuko dufite ingero z'amateka amwe
yego nyuma y'inama nyuma y'inama yabereye berere ibihugu by'i burayi bikigabanya ibihugu byinshi bya afurika mu kubikoloneza naho hageze ko bitwa ko bibonye ubwigenge ariko rimwe na rimwe wasangaga amategeko asa n'aturuka muri bya bihugu bikomeye noneho nyuma yabwo hari nk'ibihugu byo muri aziya byaje kuba andakorana y'uburusiya
uburusiya se bwigeze bukoroneza buriya
ibihugu bya bya ntuza bya afuganisitani byagiye mu cyo bita leta zimwe z'abasoviyeti ugasanga birasa naho biri andakoroni y'uburusiya noneho kugeza ubu ngubu ibihugu byacu byo muri afurika usanga ahanini dusa naho tuyoborwa n'ibihugu bikize ikirushije ikindi ngufu usanga ariho kijya gisa naho kituha amabwiriza iyo hari abayobozi bamwe bo muri ibyo bihugu babyanze usanga babateza ya miryango yabo ngo ni idafite aho ibogamiye muri senta interinashono imwe na etiwoci ibyegeranyo biharabika bisebya ku nkuru bagiye babwirwa ahari rimwe na rimwe nawe utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho muri ibyo bihugu ugasanga barashinzwe ibintu kutubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu bishyiraho amabwiriza bishakiye n'ubu ngubu hari urugero uherutse kumva amakuru muri uganda aho bavuga ko uganda ngo igiye guhagarikirwa imfashanyo no gukuraho viza z'abadiporomate ngo kubera ko banze gutora itegeko ry'abatinganyi kandi uganda niyo izakira inama y'ibihugu bitagera aho bibogamiriye ya cumi n'icyenda mu kwezi kwa mbere umwaka utaha
none ubwo urumva ni dikiteta kugira ngo wemere ibyo bashaka kandi bitajyanye wenda rimwe na rimwe n'umuco wanyu numva gacyo igitekerezo cyangwa ikibazo nari ifite ngaho sa noneho n'uwegeranya ikibazo cyawe kuko wavuze ibintu byinshi icyo ubaza porofeseri kananura ni iki muri ibyo
icyo ushaka kumubaza uhereye kuri urwo rugero rwa uganda ukurikije n'ibyemezo byafashwe na etazini koko ibihugu bidafite aho bibogamiye byarigenze cyangwa byakomeje kuba ndakoroni
yabaye nk'ubivugaho kare ariko arahibereye reka gusubize mu magambo arambuye
ok ngira ngo ariko bwana karasira yasobanuye ibintu neza uko bimeze buriya bajya bavuga mu kinyarwanda ngo umugabo arigira iyo atigize abisuzugurwa ibihugu bya afurika n'ibindi bihugu biri mu nzira y'amajyambere ntabwo bikeneye imfashanyo kuko burya imfashanyo ntacyo yungura icya mbere cyo tugiye mu bisanzwe hashize imyaka mirongo itandatu ibihugu bya afurika bifashwa niba imfashanyo yazanaga amajyambere ibihugu bya afurika byose byagombye kuba bifite amajyambere ntayo bifite hashize imyaka mirongo itandatu hari iriya miryango y'abagiraneza iza gufasha abaturage kuva mu bukene niba imyaka mirongo itandatu iyo iyo miryango iza gufasha abantu kuva mu bukene ubu tuba dufite abantu benshi bavuye mu bukene ahubwo hari n'igihe bakomeza noneho no gutindahara ni ukuvuga ko ibyo ngibyo ntacyo bimaze icyo ni icya mbere icya kabiri cy'imfashanyo kuko aricyo yavuze kijyanye na biriya bibazo biri hagati y'amerika na uganda yo gushaka kubyemeza ibintu bidahuye n'umuco na gato ni uko ubu ngubu iyo urebye amaraporo y'umuryango w'abibumbye ashinzwe ubukungu yerekana ko afurika muri rusange biriya bihugu byose bifasha biyemerera y'uko biyemerera miliyari mirongo ine z'amadolari ku mwaka kuyifasha nubwo atageraho akenshi aba miliyari makumyabiri n'icyenda kugera ubu nta nubwo aragera kuri miliyari mirongo itatu ayatangwa ariko muri afurika buri mwaka hasohoka amafaranga ajya kubitswa muri ibyo bihugu cyangwa ajya muri ibyo bihugu ari hagati ya miliyari mirongo cyenda hagati ya miliyari mirongo inani akenshi mirongo cyenda kugera ku ijana na makumyabiri ni ukuvuga ko idolari rimwe ryinjira muri afurika mu mfashanyo hari amadolari ane asohoka muri afurika ese afurika turetse tugakora neza tukayobora neza ibintu byacu tukabibungabunga neza tugasarangana umutungo dufite ayo mafaranga atatu tukayagumiza iwacu aho nabo tukabarekera iryo faranga ryabo baba baduhaye murumva tutaba tutihagije ibihugu rero bya afurika ntabwo bikeneye imfashanyo kandi ngiye kubaha urugero reka mbitindeho kuko icyo ni ikibazo gikomeye uburundi bwafatiwe ibihano guhera mu w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kugera kuri makumyabiri na rimwe ntibwabonaga imfashanyo ntibwabonaga inguzanyo abarundi ntibapfuye uburundi ntibwahonnye bwakomeje kubaho ni ukuvuga kandi bwakomeje kubaho bwishyura n'imyenda yafashwe kuva kera muri za mirongo itandatu ni ukuvuga ko uyu munsi niba uburundi yenda amabuye yabwo y'agaciro ataratangira gucukurwa bukaba bwarabashije kubaho iyo myaka itandatu budafite inguzanyo n'imfashanyo ibindi bihugu byose byabaho niko byagendekeye muri mali mari ejo bundi bakoze za kudeta babafungiye imfashanyo babafungira ibintu byose noneho babafungira kuko bo badafite n'ifaranga ryabo bwite nk'uko uburundi bubifite cyangwa n'u rwanda kubera ko batagira ifaranga ryabo ryitse ifaranga ryabo ari muri banki yindi ririmo iba muri senegali n'iryo faranga ryabo baravuga ngo ntimurifiteho uburenganzira ari amafaranga yabo ubu ngubu mari yakomeje kubaho kugera uyu munsi nubwo batangiye kuyikomorera ubu bagiye no kuyikomorera kuko baranga yuko na biriya bihugu bitatu byishyize hamwe biza mu ifaranga rimwe ibyo bintu rero uhereye kuri ibyo bihugu bibiri kandi bidafite ubukungu buri kure byerekana ko ibihugu bya afurika bishobora kubaho bidafite bidahawe imfashanyo ni ukuvuga ko icyo kibazo cyo kuvuga ngo tugukuriyeho imfashanyo icyo gikangisho nibashaka bakeke bakiveho iki kibazo gitindeho niyo mpamvu tugarutse kuri ibyo rero byo karasira nyine yavugaga ko ibyo bihugu bitigenga ni uko bidashaka kwigenga cyangwa abayobozi babirimo babiyobora bashyizweho ku buryo badashobora kugira ubwigenge cyangwa badashobora kugeza ku bihugu byabo ubwigenge nicyo kibazo gihari bagakomeza gukorera mu kwaha kw'ababashyizeho kandi bitari mu nyungu z'abaturage babyo ari nayo mpamvu bashobora kuza kubabwira ngo mukore ibidakorwa mugasa n'ababyemera tugasa n'ababyemera kandi ko katari byo ahubwo natwe twagombye kuvuga tuti dore uko tubona ibintu niko ibihugu bigomba kuba byigenga ni uko bakubwira bati dore uko tubibona nawe ukababwira uko mubibona ibyo mudahuje mukavuga ati ntitubihuje buri wese agumiwe natwe tugume iwacu mugumane ibyanyu natwe tugumane ibyacu uko niko kwigenga ari nayo mpamvu ibyo bitashobokaga muri kiriya gihe cy'ingengabitekerezo y'ibumoso n'iy'iburyo kuko umwe yagombaga kujya hamwe akajya ahandi n'abo bavugaga ngo ntibafite aho babogamiye hari igihe babogamiraga ibumoso cyangwa iburyo bakurikije mpatswe n'umugabo ibyo rero byampatswe n'umugabo ari byo umuntu yita mpatse ibihugu bigomba kuvaho ibihugu byose bikigenga ni nayo mpamvu nubwo tuzabigarukaho ubutaha iriya ntambara nyine yo mu burusiya na ikirere yatumye ibihugu bimwe biva kuri mpatswe n'umugabo ahubwo ubu ngubu ngira ngo niho biriya byo kutagira aho bibogamiye bishobora kuzagira ingufu
ndatekereza ko mu nama itaha hazaba ibintu byinshi byo kuganirwaho hariya i kampala muri uganda reka dushimire karasira tunakira israel sabato ikaze mu kiganiro muri sanga
muraho neza radiyo ijwi ry'amerika komera cyane muvandi
ndi muri iprc kitabi ni mu karere ka nyamagabe mu majyepfo y'u rwanda kuko nitwa israel w'imana ikunda sabato nashaka kubaza porofeseri kananura ese nk'ibihugu bitagira bibogamiye nabyo bibarwa mu banyamuryango ba UN ese biramutse bibarirwa mu banyamuryango ba UN iyi nteko rusange ya UN iteranye iramutse iteranye bihora byifashe ku myanzuro ivuye mu nteko rusange ikindi mbese niba bihora byifashe ntibigire nk'igitekerezo bitanga ubwo kuba umunyamuryango wa UN byabimara iki ibyo bihugu kandi bidashobora kugira uruhare mu myanzuro y'inteko rusange ya UN murakoze cyane arakumva
ibihugu bidafite aho bibogamiye uriya muryango w'ibihugu bidafite aho bibogamiye ufite ibihugu ijana na mirongo itatu na bine ni ukuvuga ko bigize mirongo irindwi ku ijana y'ibihugu bigize loni bikaba bifite na mirongo inani ku ijana y'abaturage batuye isi sinzi niba muri kumva uburemere bwabyo ibihugu ijana na mirongo itatu na bine bifite mirongo irindwi bigize mirongo irindwi ku ijana y'ibihugu bya un kuko ngira ngo ni ijana na mirongo cyenda na bitatu bikaba bifite mirongo inani ku ijana y'abaturage batuye isi ibyo bihugu bikaba biri muri afurika muri aziya muri amerika y'epfo no muri karayibe bifite ahantu hanini bifite ubutaka bunini bufite abaturage benshi kandi nabyo ni byinshi nta kuvuga rero ko bitagira icyo bivuga kuko iyo dukurikije ziriya nama za loni buri gihugu baba nubwo harimo ibihugu bya rutura biriya bitanu ni mu rwego rw'umutekano ariko muri biriya z'inama rusange nabo bafite ibyo bavuga icya mbere wabonye ko buri muperezida wese agira ijambo nk'iry'undi cyangwa uhagarariye igihugu uwo ari we wese avuga hariya nyine kuri tiribine hariya kuri ya meza y'icyubahiro nawe ahajya akavuga ibyo avuga icyo ni icya mbere icya kabiri muri izi nama z'ibihugu biba bihuriyemo baba babanje kohereza imyanzuro mbere buri gihugu kikoherezamo abatekinisiye kubyiga kikoherezamo abaminisitiri babishinzwe kubyiga noneho nyuma bagafata abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga babyumvikanaho abakuru b'ibihugu baza kubyemeza cyangwa se gukemura ikibazo cyananiranye mu nama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga niko bigenda ni ukuvuga ko n'ibyo bihugu iriya myanzuro iba yafashwe nabo baba babigizemo uruhare tugomba kumenya uko ibyo bintu bikorwa gusa nyine ufite ijambo abafite ijambo umugabo nyine yiha ijambo kuko afite ijabo iyo udafite ijabo nta jambo ugira
urakoze cyane reka noneho twakire twagira yezu marcel ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane kandi kananura nawe ndamuramukije ntabwo nari muherutse rwose kumwumva hano arakumva murakoze cyane nawe ndabasuhuje ndashaka kumubaza rero nge ngewe njya mbaza utubazo twinshi uramwihanganira ariko noneho ni dukeya mukanyivuze ku bijyanye n'ifaranga uburyo twavuga ko hari ifaranga rimwe ry'idolari ryinjira muri afurika ariko hagasohokayo atatu ajya kubitswa muri ibyo bihugu by'iwabo ku buryo tubishyize hamwe bijyanye bimwe byabo tukaribarekera tugasigara atatu yacu afurika yakwigira ndetse nkurikije uko bivuze inkuba imibare usanga twahita dukataza kurenga za yuniyo europiyene kurenga ibi bihugu bya amerika ugasanga dufite abantu bakungahaye ahangaha iyo murebye ubona ikibazo cyo kugenda kuzuye gituruka kuri bande ni imbere muri twe ubuyobozi dufite cyangwa bituruka hanze icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri icyo guhagarara kw'inkunga kandi ubuzima bugakomeza utanze urugero ko bishoboka muri mari igihugu kitagira ifaranga utanze urugero ko bishoboka mu burundi nyuma ya cumi na gatanu petero nkuru nziza ashaka ashyira ku butegetsi ibintu byose bakahafugira amazi n'umuriro igihugu cyakomeje kubaho kandi n'ingengo y'imari bakoresheje mu matora ni amafaranga bishatse nabo ubwabo nta nkunga irimo kandi ubuzima bwarabandanyije abakozi ba leta barahembwa aho ngaho iyo murebye mubona hakozwe iki noneho kugira ngo afurika cyangwa se abayobozi ba afurika mbese ubwo n'afurika muri rusange bigenge byuzuye bigobotore iyo ngoyi bakoresha amafaranga yabo bakoresha umutungo kamere wabo ahubwo barusarura mu ndi rukuno umutungo kamere wacu bikaba busa bakajya kwitunganya hakorwa iki kugira ngo uwo mutungo kamere dufite tuwitunganyirize inkunga nziza yo zigabanyuke ikindi ibi bihugu tujya twumva ngo ambasaderi w'umuryango wenda wa afurika yunze ubumwe ambasaderi ibi bihugu bigira abambasaderi bahagarariye mu bindi bihugu cyangwa no muri loni ku buryo ibi bitagira bibogamiye bishobora kuvuga ngo ambasaderi w'ibihugu runaka bitagira bibogamiye umuryango yineye kuko twumva ambasaderi w'ubumwe bw'uburayi ambasaderi w'ubumwe bw'afurika n'ibindi ni ibibazo bitatu murakoze urakoze cyane israel sabato reka porofeseri kananura gusubiza
reka mbere kuri icyo cya ambasaderi kuko nicyo cyoroshye uyu muryango w'ibihugu bitagira aho bibogamiye ntabwo bagira ambasaderi mu bindi bihugu kuko ni umuryango uhuje ibihugu binyuranye bidafite inyungu zimwe ariko bifite icyerekezo kimwe cyo kugira ngo base n'abagira ijambo ku isi ntabwo ariko nk'iyo bavuze umuryango w'ubumwe bw'i burayi bakavuga umuryango w'ubumwe bwa afurika kuko aba ari imiryango ihagarariye ibihugu bifite ibibazo bimwe n'intumbero imwe bo bagira ba ambasaderi babihagarariye hirya no hino mu bihugu nabo bakurikije ubushobozi bwabo n'icyo bashaka kugeraho ibibazo gusa biriya bindi bikomeye ni ni iki twakora icyangombwa ni uko abanyafurika bagira abayobozi bakunda ibihugu byabo bakagira imiyoborere myiza bakagira imicungire myiza y'ibya rubanda kandi bakagabana bagasaranganya ubukungu bw'igihugu mu nzego mu ngero zose z'abaturage buri wese bikamugeraho ni icyo gituma ibihugu bishobora kubaho neza kugira umutekano urambye no kuba byagira ijambo mu ruhando mpuzamahanga iyo rero ufite abayobozi babi ukagira ba rusahurira mu nduru ukagira ba isi harusahuzi aribo bajyana ayo mafaranga hanze n'ayo y'imfashanyo n'ay'igihugu bigumiza abantu mu bukene byima igihugu ijambo kuko nta jabo riba gifite mu mahanga ubwo rero ikibitera ni iki ni abayobozi babi n'imiyoborere mibi reka nze mbaho urugero rw'abantu yenda badashobora gukeka cyane ariko nyine muzareba mukabishaka mu igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na gatatu cyangwa mirongo itandatu na kane kameruni yahaye imfashanyo y'ibiryo koreya y'amajyepfo reka mbisubiremo mu igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na gatatu kameruni yahaye imfashanyo y'ibiryo koreya y'amajyepfo kuko bicwaga n'inzara uyu munsi buri wese yakega umwanzuro uyu munsi koreya y'amajyepfo iruta kameruni inshuro igihumbi gukuba igihumbi sinzi ushobora no gushyiraho ibindi icyabaye hagati aho kugira ngo uwafashaga acibweho n'uwafashwaga inshuro igihumbi gukuba igihumbi ni iki kugira ngo buri wese yabone igisubizo uyu munsi koreya y'amajyepfo isigaye ifasha isi yose icuruza ku isi yose kameruni iri muri ibyo bihugu bifashwa na koreya y'amajyepfo ariyo yabafashaga kubaha imfashanyo z'ibiribwa bari kwicwa n'inzara none ubu koreya y'amajyepfo ntabwo ifasha kameruni gusa kugira ngo abaturage bayo baticwa n'inzara tuvuge ngo ni bya bindi bizakebo kagiwa mugarura ahubwo iri no hejuru icyo ni ikindi kibazo icyo kibazo rero cy'imiyoborere mibi nicyo gituma ibyo bihugu byo mu nzira y'amajyambere biguma mu nzira y'amajyambere sinzi niba twanabifata gutyo twanabifata gutyo kuko inzira ihoraho banayigumamo cyangwa baranaguye munsi yayo
ni inzira ihoraho y'amajyambere
niyo ihoraho nyine
porofeseri paul kananura reka tubashimire cyane umwanya mwahaye radiyo ijwi ry'amerika n'abanywanyi bayo n'uburyo mwagiye mubasobanurira kuri iyi nsanganyamatsiko twaganiragaho uyu munsi bidukundiye mwakongera mukagaruka rwose ku wa gatatu w'icyumweru gitaha noneho tukinjira muri uyu muryango nubwo hari ibibazo bimwe na bimwe byagiye biza abanywanyi b'ijwi ry'amerika bavuzeho bashaka rwose kwinjira mu mikorere yawo muri iki gihe tukinjira noneho ku buryo bwimbitse mu buryo ku buryo umuryango ukora umwanya wawo mu ruhando rwa politiki mpuzamahanga muri iki gihe cyane cyane urebye ku bibazo bibera hirya no hino ku isi haba mu byemezo bifatwa ku rwego rwa politiki mpuzamahanga intambara umutekano n'ibindi nk'ibyo ku wa gatatu w'icyumweru gitaha mubonetse byaba ari byiza porofeseri paul kananura reka mbashimire rwose umwanya mwahaye ijwi ry'amerika ngira ngo ariko uzabyigezeyo kuko kuri ayo masaha nzaba ndi kwigisha abadiporomate bazaba bateraniye wagadugu ku bintu by'ububanyi n'amahanga bigezweho muri ayo masaha kugira ngo uzabishyire ubundi yego nta kibazo rwose nabwo ni byiza iyo nsanganyamatsiko nayo ibyo muzamwigaho buriya igihe kizagera mu bidusangizeho reka mbashimire cyane umwanya mwahaye radiyo ijwi ry'amerika
murakoze cyane nshimira namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika n'abiseguraho cyane kubera imirongo ya telefoni itatubaniye rwose uyu munsi telefoni zacitse cyane ariko ndizera ko ubutaha tuzashobora kubakira mwese nshimira na bagenzi banjye bamfashije muri iki kiganiro ntarya taha wamfashije kwegeranya telefoni zanyu no kuzidushyikiriza kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese